Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people.
uyu ni perezida donald trump eh, wa leta z'ubumwe z'amerika avuga ku biganiro yagize n'umukuru w'igihugu ca korea ya ruguru kim jong un avuga ko un ari umutegetsi akunda abanyagihugu biwe kandi ari umuntu w'intore iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wo kwiyamiriza ikoreshwa ry'abana nk'abanyakazi hamwe n'inkuru yerekeye ikoreshwa ry'ibiyayura umutwe mu rwaruka mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe Bakoze Frederic duhere kuri iyi nama nyene uwa- abategetsi begereye Perezida Kim Jong Un baratanguye kugira ico bashikirije ku nama yahuriye yahurije muri Singapore Perezida Kim na Perezida Donald Trump kandi bavuga ko hari ivyizigiro kubigiye kuzokurikira uwo mutegetsi atavuzwe izina yagize ati Kim Jong Un na Perezida Trump baremeranije ko ari ngombwa ko bagenda intambwe ku yindi ku mugambi w'amahoro umutekano no gukura ibigwanisho ruhonyanganda mu izinga rya koreya ibyo byashyikirijwe n'itorokanirizo ry'amakuru ryegukira leta ya koreya ya ruguru icyo kinyamakuru kivuga ko cyasubiyemwo ibyavuzwe na perezida kim kiti mu gihe leta z'ubumwe za amerika zofata ingingo zubaka ukwizerana dushobora gufata izindi ngingo nziza ariko izo zindi ngingo zizofatwa ntizavuzwe perezida kim yavuze ko ari ngombwa ko koreya ya ruguru na amerika bifata ingingo zihagarika gusotorana no guterana amajambo y'ubwoba ku ntambara ishobora kwaduka izananye ku mpande zose uko ari zibiri ico kinyamakuru ca leta ya koreya ya ruguru kivuga kandi ko kim yatumiye perezida trump i pyongyange mu gihe trump nawe yamutumiye i washington Kam- kandi kavuga ko bose bemeye ubwo butumire kandi ko ari akaryo gahambaye mu gukomeza imigenderanire hagati yabo sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe mu buholande cpi yategetse ko jean pierre bemba yahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi akaba n'icegera c'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo afungurwa jean pierre bemba yambitswe izera ku munsi wa gatanu n'igisata c'iyungururizo ku vyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaha biryoza agateye akazina muntu ariko yagumijwe mu gasho mu kurindira ko sentare ifata iyindi ngingo ku bindi vyaha vyo gufumbatisha ivyabona abacamanza bategetse ejo kuwa kabiri ko bemba kugwa mu ibohero mu kurindira ibishikirizwa kuri ico kindi caha bavuze ko bemba yamaze gukwiza mirongo umunani ku ijana vy'igifungo c'imyaka yari yaraciriwe bemba rero yafashwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ku mutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yagirijwe nk'umugabisha w'ingabo kuba yarananiwe guhagarika abasirikare biwe bari bazwi nka mlc bishe bafata abakenyezi ku nguvu no gusahura abanyagihugu muri central africa mu myaka y'ibihumbi bibiri na bibiri na bibiri na bi- na bibiri no- na gatatu yakatiwe gufungwa imyaka cumi n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu tukivuga kuri ico gihugu nyene umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tedros adonom adanome murambarira ejo kuwa kabiri yasavye ko hogenzurwa neza ivya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko naho ibitigiri vy'abandura vyagabanutse bidasigura ko hoca haba ugusamara ni mu gihe yari arangije urugendo rw'imisi itatu yahoramwo muri ico gihugu ico kiza ca ebola cagaragaye kw'ikenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatanu kimaze guhitana ubuzima bw'abantu mirongo ibiri n'indwi tedros aremeza ko aravye ibitigiri uko bimeze abantu ibintu bimeze neza ariko avuga ko intambara yo kurwanya ebola itararangira bakwiye kuguma bari kanuye amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu onu aragabisha ko ibintu bishobora kuyangara mu gihe ibihugu vyobandanya kwanka kwakira impunzi n'abimukira batabarwa bakugwa mu biyaga irigabisha rije inyuma yaho butaliyano n'izinga rya marte vyankiye ubwato bwari buhejeje gutabara bimukira amajana atandatu na mirongo ibiri n'icenda ku munsi w'imana bubuzwa gushikira ku nkengera zavyo igihugu ca Espagne cavuye cemera gutabara gitanga ikivuko cacu ci Valencia kugira ubwo bwato buhashikire igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ni cita ku mpunzi haseri caranse ivyumviro vy'abantu bamwe bamwe bavuga ko ubwato bw'amashirahamwe yigenga yohagarika gutabara abantu bavuga ko bisa no guhamagarira abimukira kubandanya bafata izo ngendo zigoye bagiye kurondera ubuzima bwiza ku mugabane wa Buraya mu kurangiza abategetsi muri leta z'ubumwe za amerika basaba ibihugu vya uganda na kenya guhagarika ubutunzi bw'abanyesudani y'epfo buciye mu kurya ibiturire bujanwa gushingwa nk'imitahe muri ivyo bihugu sigale mandelkele icariho ca sekretere wa amerika ajejwe iterabwoba no kugendereza amafaranga akoreshwa mu buryo butekubiri n'amategeko mpuzamakungu yavuze ko abategetsi ba uganda na ba kenya bahagarika korohereza abategetsi ba sudani yefu bagura, bagura ubutunzi mu mahera aciye mu biturire mu kwezi guheze leta z'ubumwe za amerika yari yatanze icifuzo cyo gufata ubutunzi kubuza kugira ingendo hamwe n'ibindi bihano ku bategetsi batandatu bo ku rwego rwo hejuru bo muri sudani y'epfo bagirizwa kudindiza umugambi w'amahoro
urakoze ku makuru uheje kudushikiriza ejo ku igerekezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa gatandatu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya gukoresha abana ibikorwa bibarengeye mu runani rw'amashyirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi fenadeb bemeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa mu kazi ari byinshi mu gihugu cyose kuko mu ntara zine urwo runani rwakozemo amatohoza rwasanze ibice mirongo icyenda ku ijana y'abakora ubuzi ari abana batarakwiza imyaka bamwe mu bana n'ababyeyi bemeza ko gukora batarakwiza imyaka babitumwa n'ubukene buri mu miryango ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'ijuru ry'amerika remo nzimana ari i bujumbura mu burundi mu gisagara hagati ku mugoroba eka no mu gitondo haboneka abana batarakwiza imyaka baba bariko barondera ingene babaho mu gucuruza urudandazwa ruto ruto aha ni nk'ubumwanya ibiyoba amagi n'ibindi ibindi bikorwa bikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora ni ukuvuga cumi n'itandatu mu gihugu cy'u Burundi ni ugukora nk'abakozi bo mu nzu baba bigeme cyangwa abahungu eka na bamwe mu bamena amabuye n'abafasha abariko barubaka amazu bamwe mu bana batarakweza imyaka bemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika bemeza ko babikora kubw'ubukene kugira bafashe imiryango yabo hari igihe muhira baba babuze nk'utuntu nka tubafasha ya mahera nakura mu mavuta nkayabaha bakakifashisha twa tuntu bagura izi myaka cumi n'ine niyo mvireye ko noronka akanyungu nze ndaronkayo ngura impuzu n'ibirayi kuwa gatatu birashika nkasiba canke ngatonda kw'ishuri nyene barantumye amahera ndasiba nkayarondera bamwigisha barankubita nkababwira ko nari kurondera amafaranga mfise imyaka cumi n'itandatu ndi ku kazi ngaha yewe nkora nyene akazi k'ubucakara nyene ndasuka ibido bagaca bama udusigayemo birafasha ikintu kinini gose kubera nyene twabura utuvuta two kurya candaza ngaha nyene kugira ndabe nyene vyogenda nkaza ndaronka irobo canke agasipa ndagatahana tukarya inza ndazuko nyene buke buke inza ndaronka n'umwana yoba afise imyaka cumi imyaka umunani bw'ubukene ndaronka utwonja nitwo nambara ndaza nyene nko mu gatondo nkataha saa tanu nkaca ngenda kw'ishuri abavyeyi twasanze mu makaritiye ari mu gisagara ca bujumbura ahaba hari abana bariko barakoreshwa utu canke turiya bemeza ko hako abana boja kwiba mu gihe babuze ibibatunga bovuma bakora bakajya babiza kuya naho nabo bemeza ko abana bakoreshwa kubera ubukene mbega abavyeyi none nk'umwana urashobora kuba wabona ntana batashoboye wokwifashisha hakoza kwiba yokwemera kuza gukora ako kazi guka ku kazi hako noza kwiba reka ngende nkore ba reka bivana n'ubukene nyene naho atari ubukene ntawogenda kugira ngo aza gukora akuza kwibavuga ati jene ufuma gukora ubugingo bwo ngaha buragoye nta muntu n'umwe ajya atirutse rero urabye nk'ibikorwa tuba dukora nta muntu ashobora kuronka amahera kugira ngo agure ibikoresho byose bikwiye umwana yongere aronke n'amahera yo gusumira abo bana bakuza iyo barwaye rero hariho abana baca bona ati ibyo bibi byose ndashoboye nko kudandaza udushashe ndashoboye nko kuza ku- gufasha abantu bariko baradandaza ibintu by'amavuta akaronka nk'icupa cyangwa amacupa abiri kurisha y'amavuta canke y'amashashe akunguka akagura y'akaramu canke kayakeneye mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadebe baremeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka ari byinshi mu gihugu cy'u burundi ferdinand simbaruhije umunyamabanga nshingwabikorwa wa fenadebe agasaba leta gukora uko ishoboye kugira abana batarakwiza imyaka yo gukora bashyirwe mu mashuri bose twagize icigwa gitoyi eh, dufashijwe n'abo dusanzwe dukorana bari eh, mu ntara zitandukanye eh, mu ntara zine ni ukuvuga dufata hano mu gisagara ca bujumbura ngozi kayanza eh, na gitega twabonye ko aho hantu vy'ukuri ubona ko hari abana benshi bakoreshwa basanze ku bantu amajana atatu na cumi na batandatu mirongo icenda kw'ijana ari abana bariko barakora batarakwiza ya myaka vy'ukuri bashobora gukora akazi hamwe rero gerageza kuraba muri rusange mu gihugu cose nibaza ko ngira ngo usanga ikigira kinini cane ni ukumva ko vy'ukuri ari ibintu bibi cane twese twotera kugira ngo umwana aje ku ishuri reka tugira tuti nirani ingene itegura neza uburyo abana batugiye ku mashure bogumayo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bo bavuga ko bigoye kubuza abana gukora mu gihe hari ubukene dehombonema ari mu gisata kiraba iby'akazi muri ubwo bushikiranganji akavuga ko ubu icyo bakora ari uguhimiriza ko amategeko yokurikizwa kandi hari n'akazi gakenewe mu gutegura kazoza keza k'abana na mirongo itatu n'umunani avuga ati ntihagire umwana atangura akazi adashikanye imyaka iyi n'iyi n'iyi aha iwacu ni cumi n'itandatu hanyuma amasezerano nayo y'ijana na mirongo inani na kabiri yoyo amakungu ntayaha n'agahingo na gato avuga ati naveho burundu ntaco kurindira namba nibihagarare igikorwa ca mbere rero ni uguhimiriza abantu bavyumve ko ibikorwa birebera abana atari ibyo kurindirako ni ibyo gukuraho burundu Eh, nariko ndavuga nti ariko ibikorwa by'abana ntitugiye kubirwanya byose kuko hariho ibikorwa by'abana bya bindi tw- bita ibikorwa vyoroshe bimwe umwana ategerezwa gukura amenya ingene atunganye two muhira kugira ejo azogire kazoza keza kazo- kazoza k'umuntu azi gutegekanya ivyiwe muri fenadebe bishinze guharanira agateka k'abana banegura ko hari abana bakoreshwa ubuzi butuma agateka kabo gahungabana mu gihugu cy'u Burundi aha bagatanga akarorero k'abana bakoreshwa mu gucukura ubutare akazi n'abakwije imyaka yo gukora batinya kuko hari n'aho basiga ubuzima urwo runani rugasaba ko amategeko yokurikizwa kugira agateka k'abana kubahirizwe n'ay'abakoresha abana bahanwe batarabya igihagararo cyabo i bujumbura remonze imana ijwi ry'amerika mu rwanda inzego zitandukanye zivuga ko ikibazo c'ikoreshwa hamwe n'ikwiragizwa ry'ibiyovyabwenge kibandanya kwiyongera cyane mu rwaruka n'abakiri bato izo nzego zisaba gukorera hamwe no gufashanya kugira ngo zishobore gutuza ico kibazo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baremeranya bidasubirwaho ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rwanda cyiganje mu rubyiruko gikomeje guhangayikisha kandi cyiyongera umunsi ku wundi bakavuga ko bose hamwe bagomba gusenyera umugozi umwe mu guhashya ikibazo cy'ikoreshwa ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge dr yvonne kayiteshonga ukuriye ishami ryita ku ndwara zo mu mutwe muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda aravuga ko uretse kuba ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'ababikoresha bigira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu bityo agasaba umusanzu wa buri rwego mu guhashya iki kibazo ikoresha ry'ibiyobyabwenge rigira ingaruka kuri ya sisiteme zose za developoma y'igihugu niyo mpamvu hakenewe ingamba zikomeye harimo ubufatanye bw'inzego zikomeye kugira ngo duhangane n'ikibazo mu gihugu cyacu tugamije guca burundu ikoreshwa ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge bwana eme bose ni bamwe ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco arasanga ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyiganje mu rubyiruko gihangayikishije kurenza uko benshi babitekereza akavuga ko igihe hatabaho gukumira mu maguru mashya hazavuka ingaruka mbi kandi nyinshi ingaruka zo ni izihe bari abantu nta gikozwe twicariye tukabaho mu bisanzwe bari abantu bazabamo ko bakwibirushye generasiyo y'abanyarwanda igwiriyemo abicanyi abagizi ba nabi aje abaruharwa ari nazo mpamvu tugomba guhagarika iki kibazo so ikibazo kiri hebi kurusha ko abantu babitekereza indi ngaruka ikomeye ihari ni ibijyanye n'imibereho myiza n'ubukungu ugiye kugaragara urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu ivi na mirongo ine ukareba abantu bari ku active bari productive sorry ni ukuvuga ngo muri cumi n'abiri umuntu amara ahera akora ari ubwingo bwiza icyo gukora turaguzinga amamiliyari n'amamiliyari menshi cyane yakaba yinjira muri employment ndetse na job creation kubera kudakaza inactivité y'urubyiruko bwana bose ni bamwe zimwe mu mpamvu asanga zitera ibibazo zirimo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ariko cyane cyane ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ngo kiri ku isonga kandi imiryango y'ano makimbirane turayizi igikenewe rero ni ugushyiraho ubuhuzabikorwa butuma tumenya amakuru umunsi ku wundi umubyeyi wataye umwana umubyeyi uhora urwana n'umugore we dahari uwo mwana aba ari expose kujya hehe muri delinkansi igipolisi cy'u rwanda nacyo kivuga ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho kwiganza ku buryo ngo hari n'ibindi byaha bikunze gukomoka ku biyobyabwenge sipite wose badegena umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda n'ibyo byaha byegeranye gukubita gukomeretsa guhohotera gusambanya abana no kurwana tuzi byose bibyarwa naryo ni ukuvuga ngo abantu benshi bakomerekanya barwana bahohotera bagira bate babikora iyo bamaze kunywa ibiyobyabwenge turwanya rero ikiyobyabwenge nk'icyaha ariko tukanakirwanya nk'impamvu zitera ibindi byaha dushobora no kuhototera ndetse n'umutekano ku ruhande rw'u rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'icyahoze ari minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bwagaragaje ko mirongo itanu na babiri ku ijana bari mu myaka kuva kuri cumi n'ine kugera kuri mirongo itatu n'itanu bari barafashe ku biyobyabwenge byibura rimwe mu buzima bwabo ubwo bushakashatsi bugaragaza ko barindwi ku ijana bo babaye imbata y'inzoga batanu ku ijana uburozi bw'itabi buzwi nka nikotine bwabagize imbata mu gihe abandi babiri ku ijana nabo urumogi rw'abagize imbata inzego zose zigasanga hakwiye ingamba zikomatanije kuko ngo urwego rumwe ntacyo rwabikoraho ikigo gishinzwe igororamuco kikavuga ko kugeza ubu kimaze kugorora abasaga ibihumbi cumi na batanu banyuze mu kigo cya iwawa gusa nanone hakavuka ikindi kibazo cyo kuba hari abandi makumyabiri ku ijana bagorowe bikaza kurangira basubiye mu muhanda kugeza ubu kandi iki kigo kigaragaza ko mu bihumbi bine bariwawa ababarirwa muri mirongo cyenda ku ijana bagezeho kubera ibiyobyabwenge bwana bose niba nko kuri ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco aragaragaza ko buri kwezi leta itanga akayabo ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga mu mirimo yo kwita ku bikorwa byo kugorora inzererezi ikigo cya iwawa cyonyine gitwara miliyoni mirongo inani ayo ntarimo imishahara y'abakozi b'ibyo bigo kimwe mu bigaragaza ko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho gukara umunsi ku wundi imibare ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda igaragaza ko mu bitaro bya ndera mu mujyi wa kigali bivura indwara zo mu mutwe umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe batewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye kuri magana cyenda mirongo cyenda na bane mu bihumbi bibiri na cumi ugerera ku gihumbi magana ane mirongo itatu na babiri muri bibiri na cumi na gatanu naho muri bibiri na cumi na gatandatu ho barasaga ibihumbi bibiri na magana inani mu gihe bibiri na cumi na karindwi nabo bagera ku bihumbi bibiri aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarahaye ikiganiro umumenyesha amakuru gweta van sosten akorana n'iradiyo ijwi ry'amerika araheza aramubwira ukuntu ibiganiro yagize n'umukuru wa koreya ya ruguru kim jong un vyagenze ni ikiganiro cakurikiranywe na diane ninehazwe asubiramwo ibibazo vyashikirijwe n'umumenyesha amakuru gweta van sosten hamwe na claude ganza asubiramwo inyishu zatanzwe na perezida trump reka tubatega amatwi ni igiki cagutangaje kuri kim jong mu by'ukuri ni umuntu uhambaye ni umuntu w'umunyamashyengo ariko w'umuhanga mu kuganira akunda abaturage sinavuga ko bitangaje ariko arabakunda ndizera ko twatangiye ikintu gikomeye tugiye guhagarika ibitwaro kirimbuzi muri korea bigiye guhita bitangira ariko ari nako n'ibindi byinshi bikorwa harimo no kugarura abantu bari bakiriyo ndabizi ko wakurikiranye cyane ibyo muri koreya ariko Greta kongera kubona abantu bacu bari bakiriyo ni ingenzi ku bantu batari bake barampamagaye banyandikiye amabaruwa bati turakwinginze wabikora kandi yabyemeye ibihumbi by'abantu baguye mu ntambara urumva ko rero ari amasezerano akomeye So that's a big deal.
bisigura ko mwanagarutse ku kibazo cyo kubahiriza uburenganzira n'ubuzima bwa kiremwa muntu yabyakiriye gute
urakoze nka mirongo icyenda ku ijana by'umwanya twakoresheje tuganira twibanze cyane ku guhagarika ikorwa ry'ibitwaro by'ubumara ariko hari n'ibindi byinshi twavuzeho birimo uburenganzira bwa muntu kandi cyo kohereza abantu bari barasigaye ni ingingo ikomeye yabyo mbese twabishyize mu nyandiko ikubiyemo byinshi rwose ibiganiro byacu byagenze neza kurusha uko buri wese yabyibwiraga was far beyond what anyone thought was going to happen.
mu kanywa ababo mwagiranye muri babiri naho hari gasopo yaguhaye canke we ngo umuhe Not an ultimatum. We, you know, we've been dealing for three months, really, and we've been dealing.
oya nta gitutu twari tumaze amezi atatu tubiganiraho binyuze mu baduhagarariye barimo n'umunyamabanga wa leta mike pompeo wakoze akazi gakomeye twamaze igihe tubitegura uyu munsi rero twahuye duhita duhuza rwose iyi ni isaha ya makumyabiri na gatanu kuri nge maze amasaha makumyabiri n'atanu ntaguheka ni ibiganiro byatinze cyane kandi biranejeje cyane bibimburiye ibindi byashoboraga gushoza intambara yazaga guhitana amamiliyoni y'abantu usobanukiwe koreya ya ruguru sewuri ituwe na miliyoni makumyabiri n'umunani byari gukurura intambara igahitana abantu babarirwa mu mamiliyoni ariko bigiye kurangizwa n'amasezerano And uh, we're going to end up with a deal.
ku vyerekeye abasirikare ba amerika bazotahuka canke bagiye kuguma muri koreya ya ruguru Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't.
niko bimeze baragumayo ibyo ndetse ntitwanabivuzeho tugiye kuva ku by'intambara zidutwara akayabo k'amafaranga urabizi aho tu ako ku icya mbere cyo ni ubushotoranyi ndabushaka nabo barabyishimiye kuko ari ubushotoranyi ariko bisaba umutungo wo kubikora ntabyo tuzakora igihe cyose turimo kuganira nta buryarya As long as we're negotiating in good faith.
Eh, perezida ku bwanyu ni igiki cagondoje kim akemera ibiganiro inyuma y'imyaka n'imyaka nana Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think.
mu by'ukuri sintekereza ko byigeze bibaho abambanjirije baricecekeraga ntibashake kubiganiraho ibi biganiro by'ibanze ni ingirakamaro cyane ntakubeshye uko nangaga ibyo kuganira birangana n'uko abantu barushagaho kumbwira ko mpisemo nabi ntekereza ko iyo ibyo bitabaho ntitwari kuba turi aha natwe ndibwira ko nawe ashaka ibyo kumvikana hari icyo ashaka gukora So think that he really wants to make a deal kubera iki because he knows that we mean business. I don't.
kuko azi ko hari inyungu birimo mbere siko yabibonaga mbere siko byari byari bihabanye kandi ntacyo byagezeho ariko amaze kumenya ko dushaka ubucuruzi dukwiye kubukora kandi tuzabukora ubu twabutangiye bitari kera uzi ko twakoreshaga amagambo akarishye kuri koreya ya ruguru ariko uno munsi twasinye amasezerano asobanutse mu buryo abantu batatekereza nta n'umwe wumvaga ko bishoboka Uh, nobody thought this was possible.
wibaza ko mumaze gutandukana isura yagumanye kuri wewe n'ico yasigaye arakwiyumvira ko ari giki I think he liked me, and I like him, and I understand the.
ndumva yanyishimiye nanjye namwishimiye ibyahise ndabyumva ariko ntawe ukwiye kumbwira ko ari umuntu utagonda ijosi agomba kuba ari umuntu ugoranye cyangwa yabayewe ariko twahuje neza cyane ni umuhanga akunda abaturage be n'igihugu cye arifuza ibintu byiza byinshi ari nayo mpamvu arimo akora ibi A lot of good things, and that's why he's doing this.
um, ariko ntitwokwibagira ko abanyagihugu nyene yabatwajije mu kazo n'igikenye Look, he's doing what he's seen.
urebye uramutse ubyitegereje wasanga arimo arakora ibyo yabonye bikorwa ariko nareba iby'uyu munsi ejo hashize n'ibyumweru bike bishize ubwo ibi byatangiraga ikindi iyo hatabaho ibiganiro n'ibihano ibihano byari ngombwa cyane biranagumaho kugeza tubonye ko ibiri muri aya masezerano byubahirijwe turabibona uno munsi ariko ibihano biragumaho kugeza dutangiye gusenya cyangwa dushwanyaguje bya bitwaro by'ubumara Dismantling or dismantle the nuclear weapons.
ijwi rya amerika muri kumuvugira ko irumvikana muri koreya ya ruguru hari ubutumwa bwihariye mufise mushaka guha abanyagihugu ba koreya ya ruguru batwumva Well, I think you have somebody that has a great feeling.
Eh, mufite umuntu ubakunda cyane ashaka kubakorera ibyiza kandi twaganiriye turahuza twahuje urugwiro rwose ndizera ko wumva neza uko niyumva ni ingenzi cyane umva hari abantu nzi batiyumvanamo uko babigenza kose ntibiza twe rwose twahuje tukibonana ndabivuga kuko hari ibyiza bigiye kuba kuri koreya ya ruguru I think great things are going to happen for North Korea.
perezida trump mwakoze kuri kano kanya tuzongera washington That's true. It's been a long time.
uko ni ukuri hari hashize igihe ubu noneho ndizera ko nza gusinzira mbese nkaruhuka Get a little rest.
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye vyaranze leta zumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo
mwaramutse neza amakimbirane hagati ya koreya ya ruguru na leta zunze ubumwe za amerika ahera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu icyo gihe koreya yari igihugu kimwe cyari kimaze imyaka mirongo itatu n'itanu kiri mu bukoroni bw'ubuyapani intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye ubuyapani butsinzwe bwirukanwa muri koreya ariko koreya yahise icikamo ibihugu bibiri koreya ya ruguru yagenzuwe na repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete urss naho koreya y'epfo igenzurwa na leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu koreya ya ruguru yashatse kwigarurira koreya y'epfo ikoresheje ingufu za gisirikari yagabye igitero simusiga ibifashijwemo na urss n'ubushinwa vuba cyane mu mezi atatu yonyine gusa koreya ya ruguru yafashe seul umurwa mukuru wa koreya y'epfo na bibiri bya gatatu by'ubutaka bwa koreya y'epfo bwa mbere mu mateka umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo gukoresha ingufu za gisirikari kugira ngo urengere ubusugire bwa koreya y'epfo ingabo mpuzamahanga zari ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zaratabaye zitabara koreya y'epfo rero bararwana karahava intambara yahagaze ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu abasirikare bayoboye ingabo zarwanaga bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano umuhango wabereye mu mudugudu wa panmunjom uri hagati ya koreya zombi ku ruhande rwa loni na leta zunze ubumwe za amerika hari liyotona generali w'umunyamerika william harrison jr koreya y'epfo yari ihagarariwe na general nam il mu izina ry'ubushinwa hari mareshal peng de huye loni yashyizeho akarere katarangwamo intwaro zone demilitarize dmz mu magambo ahinnye hagati ya koreya zombi na komisiyo ya gisirikari ihoraho yo kugenzura ko amasezerano yo guhagarika imirwano yubahirizwa amerika kandi ifite ingabo zihora muri koreya y'epfo muri iki gihe abasirikare b'amerika bahari barenga ibihumbi makumyabiri n'umunani intambara ya koreya yahitanye abaturage b'abasivila ba koreya zombi rero bagera kuri miliyoni eshanu naho abasirikari bayipfiriyemo n'ibihumbi ijana na mirongo ine na birindwi ba koreya y'epfo ibihumbi magana atanu na makumyabiri ba koreya ya ruguru ibihumbi magana abiri b'ubushinwa ibihumbi mirongo itanu na bitanu ba loni barimo abanyamerika barenga ibihumbi mirongo itatu na bitandatu naho abasirikare ba urss bahitanywe n'intambara ya koreya ni magana atatu na cumi na batanu gusa kuva rero intambara ya koreya irangiye umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na koreya ya ruguru ntiwigeze uba mwiza na gato ibihugu byombi ntibyigeze bigirana za ambasada leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano koreya ya ruguru mu bihumbi bibiri na kabiri perezida george bush yashyize koreya ya ruguru mu gatsiko k'ibihugu by'amashitani niba ariko umuntu yabyita axodumal hamwe na irani na iraq muri uwo mwaka kandi amerika yatangiye kuvuga ko koreya ya ruguru ifite gahunda ya rwihisha ya nucleaire igamije gukora intwaro za kirimbuzi mu bihumbi bibiri na gatandatu ibiganiro byaratangiye kuri iyo gahunda ya koreya ya ruguru hagati ya koreya ya ruguru nyine nyir'ubwite n'ibihugu bitanu ari byo ubushinwa uburusiya koreya y'epfo ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika amerika ishaka ko koreya ya ruguru isenya intwaro kirimbuzi zose imaze gukora kandi ntizasubire kuzikora ukundi kugeza ubu ntacyo biratanga nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukundira ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu nga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.